iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu muri kumwe na venuste nshimiyimana ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya mukuru w'igihugu byatangiye mu rwanda turahamagara abanyamakuru b'ijwi ry'amerika i busogo ahari perezida paul kagame i gasabo hari frank habineza n'ikirehe ahiyamamarije philippe mpayimana mu burundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yashyize ku mugaragaro amatsinda y'abantu ahanganye nabo n'abatuma lisansi itagira mu gihugu ku rugero ruteganijwe ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byatangiye mu rwanda perezida paul kagame umukandida w'ishyaka fpr riri ku butegetsi yatangiriye ibikorwa byo kwiyamamaza ibusogo mu karere ka musanze umunyamakuru gloria tuyishime yari ahari ibikorwa byo kwiyamamaza bya perezida paul kagame byatangiriye mu karere ka musanze nk'uko wari ubivuze ariko byatangiye mu by'ukuri kare cyane mu gitondo nahageze saa mbiri zibura iminota mikeya ariko nasanze mu by'ukuri stade yuzuye yuzuye ya busogo navuga ni abaturage bari baturutse mu turere dutandukanye ariko hari n'abandi hari diaspora hari abandi baturage b'abanyarwanda bari baturutse mu bihugu bitandukanye bari bahaje mu by'ukuri kugira ngo bamamaze umukandida wa fpr inkotanyi perezida paul kagame none se perezida paul kagame wari uje kwiyamamariza aho ngaho i busogo yabwiye iki iyo mbaga yose yari imutegereje yego urakoze cyane yabashimiye nk'uko asanzwe abikora nyine mu matora cyangwa se mu kwiyamamaza ko bongeye kubonana bari baherukana kera mu by'ukuri ariko icyo yababwiye by'umwihariko mu matora yababwiye ko politiki ya fpr y'ishyaka rya fpr inkotanyi ari ukugira ngo ntagire umuturage n'umwe usubira inyuma cyangwa se usigara inyuma ni ukuvuga ngo abaturage bose batera imbere kimwe kandi byuzuye ni ukuvuga ko hari abaturage mu by'ukuri bagaragaje ko bateye imbere mu buryo runaka bagerageje kwiteza imbere ariko hakagira n'abandi bavuga bati twaragerageje ariko hari ibyo tutagezeho hari ibyo tutarageraho nawe ubwe yabyivugiye yavuze ati twagerageje gukora ariko byose ntabwo twabigezeho rero yavuze ati ntabwo twabigezeho niyo mpamvu tugomba gukomeza gufatanya kugira ngo tubashe kubigeraho mu byo rero abaturage bambwiye batagezeho kandi bifuza by'umwihariko harimo amazi n'amashanyarazi nk'abo twaganiye bo mu karere ka musanze bambwiye bati hari imihanda dufite ariko nta matara arimo bivuze ko umuriro w'amashanyarazi utaragera mu duce twabo abandi bati dukeneye imigezi nko mu mirenge ya bigogwe muri za nyabihu baravuga bati ntabwo dufite amazi ahagije gloria tuyishime umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i busogo ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umugoroba mwiza murakoze cyane minisitiri umukandida w'ishyaka riharanira gukingira ibidukikije frank habineza yiyamamarije mu karere ka gasabo mu murenge wa jabana hari umunyamakuru asumutakaboyi
byatangiye gato bitinze ku isaha yari yateganijwe ko bari bavuze saa saba za kumanywa ariko byageze nka saa munani kuko abakandida depite ndetse na kandida perezida frank habineza babanje kugenda bazunguruka hano mu baturage bagera ku masantire bagahagarara bagashyiramo imiziki bakababwira ko bakwiye kubatora ibyo rero byatumye gutangira kwiyamamaza ubwabyo bitinda ari nabyo byakomereje hano nyine nk'uko wari ubivuze bweramvura ni mu murenge wa jabana mu karere ka gasabo aho bakiriwe n'umuyobozi w'umurenge ndetse n'abashinzwe umutekano babakoreye umutekano abitabiriye ibyo bikorwa byo kwiyamamaza baje kumva uwo mukandida frank habineza ugereranije urabona bangana iki nakubwira ko abenshi ni abaje bamuherekeje barimo abo badepite bageze kuri mirongo itanu bari kuri lisite y'ishyaka rya Green Party n'abandi baturutse hirya no hino baje mu mabisi ageze kuri ane abandi ni abaturage batuye hano ku murenge wa jabana ubona nyine baje kumva cyane cyane ko harimo umuziki mwinshi harimo za animasiyo nyinshi zituma abaturage babakurura bakaza kumva mu bayobozi mu bayobozi b'ishyaka rirengera ibidukikije ni iki bijeje abaje kubumva biyamamaza hari ibintu nka bitatu bavuze Green Party yakoze ibyo nari mvuze gato byo kuzamura umushahara wa mwarimu mu mashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye bagerekaho ko n'aba abarimu bo mu mashuri ya kaminuza bagiye kubakorera ubuvugizi nabo umushahara wabo ukazamuka ndetse bakagerageza no kongera ubushakashatsi muri za kaminuza z'u rwanda cyane ko bavuga ko ubwo bushakashatsi bwagabanutse bavuze ikindi bazashyiramo imbaraga kongera kugabanya umusoro aho ubu ngubu umusoro ku nyongeragaciro batanga cumi n'umunani ku ijana bavuga ko bifuza ko wagera kuri cumi n'ane ku ijana icya nyuma navuga bashyizemo imbaraga bavuga bati ntituramuka batowe ni uko mituweli abantu bakoresha mituweli bajya bahabwa imiti nk'uko abandi bantu bakoresha ubundi bwishingizi nabo bayihabwa iyo bagiye kuri farumasi kugura imiti asumita kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika yijabana ndagushimye cyane kandi nkwifurije umugoroba mwiza murakoze cyane venuste umukandida wigenga philippe mpayimana nawe yatangiriye ibikorwa byo kwiyamamaza mu murenge wa mahama mu karere ka kirehe umunyamakuru firije nshakizi uwera ibikorwa byo kwiyamamaza bya philippe mpayimana hano i kirehe byatangiriye i mahama ni mu karere ka kirehe birumvikana abantu bari baje kuko baje kubireba ubona ko bafite amatsiko yo kumenya uwo muntu wiyamamaza ku giti cye uhanganye na paul kagame bazi nk'izina rikomeye cyangwa se umutegetsi ukomeye hano muri iki gihugu ntabwo hari abantu benshi ugereranije hari abantu hagati y'ijana n'ijana na mirongo itanu icyakora bitandukanye nanone n'ubushize ko byagendaga bigenda ashobora kuba wahasanga abantu nka makumyabiri cyangwa icumi gusa abo bantu abo nabashije kuganira nabo nababazaga ni iki cyabazanye hano ese mwaje gushyigikira uyu mukandida bakavuga bati twebwe twaje kureba gusa muri bwa buryo bwo kwakira abashyitsi ku buryo nabo babazaga bakubwiraga bati turumva ibyo ari kuvuga azatugezaho nta gishya gitandukanye n'ibyo twagejejweho ukabona ko ari abaje baje nk'abaje gushungera kurusha kumva ibyo ari bubabwire philippe mpayimana we ibyo avuga avuga ko hari byinshi paul kagame kuko yagezeho ariko akavuga ati njye bikinzanye ni ukunoza ibitaranogejwe ni nacyo kibazo nanamubajije ni ibiki uzahindura aravuga ati birahari byo kunoza ariko urebye n'abagendera ku byo paul kagame yakoze gusa akavuga ngo ntabwo aje gutsinda paul kagame ngo aje gutsinda amatora usibye ko urebye ukurikije ibyo abaturage bavuga n'ubwo baje aho ari ukabona batsimbaraye ku byo bagezeho kandi bagejweho n'undi biragoye kubona abemera ngo bavuge bati hari ikintu gishya twiteze kuri filipe mpayimana n'ubwo bavuga ko gihari akenshi arababwira ngo bazabibona bamaze kumutora fulgence hakizuwera umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ikirehe ndagushimye kandi nkwifurije umugoroba mwiza murakoze cyane venise
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turasobanukirwa iby'indwara yibasira inzoro zitukura z'amaraso sikorseri ikunze kwibasira umubare munini w'abantu muri afurika muganga hajar mamani nasir umunyanigeriya w'inzobere mu buzima rusange aradusobanurira intambwe yatewe ndetse n'imbogamizi zikiri mu rugamba rwo kurwanya iyo ndwara yibasira insoro zitukura z'amaraso ikindi umwe mu barwaye iyo ndwara aradusangiza inkuru y'uburyo abana nayo ikindi turaza kureba icyo ururimi rwawe rushobora kugucurira mu buzima bwawe izi nkuru hamwe n'izindi turazigarukaho ku buryo burambuye muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none ndabasuhuje ndeba Eugenia Mukankusi bashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima indwara yibasira insoro zitukura z'amaraso ni indwara y'amaraso y'uruhererekane mu miryango iyi ndwara irangwa n'imiterere idasanzwe y'insoro zitukura z'amaraso ikaba ishobora gutera ubuke bw'amaraso mu mubiri ububabare bukabije ubundi burwayi ndetse n'ukwangirika kw'ingingo z'umubiri iyi ndwara ifunga imiyoboro ikabangamira ugutembera kw'amaraso ari nabyo biganisha ku kubabara bikabije ikigereranyo cyo ku rwego rw'isi cyerekana ko abantu bakomoka muri afurika mu burasirazuba bwo hagati muri aziya y'amajyepfo bafite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'iyi ndwara kurusha abandi abagera kuri makumyabiri na batanu ku ijana mu bantu bo muri afurika y'uburengerazuba n'iyo hagati bifitemo utunyangingo sano twabo ibimenyetso byo kuba barwara indwara yibasira insoro zitukura z'amaraso duhereye muri uganda aha ni aho indwara y'insoro zitukura z'amaraso hari imbogamizi ikomeye mu bice by'icyaro aho abantu batarayisobanukirwa nk'uko bitangazwa n'inzobere muri kamwe mu duce twibasiwe cyane na sikorsel mu burasirazuba bwa uganda umugore ukiri muto ubana n'iyi ndwara arimo kongera umuhate mu kwigisha no kugira inama abaturage ku byerekeye iyi ndwara yibasira amaraso barbara naburo amara igihe ku bitaro bikuru bya mbare mu burasirazuba bwa uganda abaganira n'abarwaza ndetse n'abarwayi cyane cyane abana bihutishirijwe kuri ibi bitaro ngo bavurwe nyuma yo gufatwa n'indwara yibasira insoro zitukura z'amaraso yitwa sikoseri nk'umuntu nawe ubwe warwaye sikoseri nabura asobanukiwe neza ibyo aba bantu barimo gucamo tebantwala ng'ekintu ekikulu nti nange nsobola kukola ki kusoma oba ne bigeraga bambona nk'umuntu w'ingirakamaro mbese ntuzakura cyangwa se ukwiye gushyirwa mu ishuri kuko bajyaga babwira mama ngo abana bameze nkanjye ntabwo bakura ntitwakwiga yewe ntidushobora no kubyara rero nk'umwana mama yanyitayeho ndetse ngize imyaka cumi n'ibiri yajyaga ntegera tagisi imvana mu cyaro cy'iwacu akanyibutsa kujya kwa muganga no kunywa imiti muganga yabaga yanyandikiye
nyina umubyara agatanambuya yibuka uburyo umutwe ndetse n'amaguru n'amaboko by'umukobwa we byatangiye kubyimba amaze ibyumweru bibiri avutse By the way, you have to work so hard. All the time, you have to look at her. First of all, you must know that he, she's blood. There is, uh, I think, how can go Akauka. They change bloods. After that, you see the child swearing, swearing. And he feel everywhere pain. and he can cry all the time. And that what I saw that time. All the time I have been in the hospital.
nyina wa naburo avuga ko batewe ishema n'abuzukuru batatu umukobwa we yibarutse ndetse n'umurimo akora nk'umujyanama abishishikarijwe n'abayobozi b'ibitaro naburo yinjiye mu itsinda ry'abakozi b'urwego rw'ubuvuzi mu rwego rwo gukora ubukangurambaga n'ubuvugizi ku gusuzumisha abana indwara ya sikoseri hakiri kare muganga juliana beso ni umuyobozi w'ishami ry'ubuvuzi bw'abana akaba n'umushakashatsi ku ndwara ya sikoseri On average, most of these children will start uh, falling sick between the ages of six to eight months. So by the time the child ugereranyije reaches benshi muri aba bana let's say batangira 10 kurwara years, bagize amezi ari the hagati ya child atandatu will have n'umunani been admitted umwana rero several yajya kugera ku times myaka nk'icumi if amaze we do kujya mu not bitaro inshuro give nyinshi uh, some mu of gihe these tutamuhaye imwe muri iyi preventive miti yo uh, kumurinda drugs.
kuri byambare bita ku barwayi babarirwa mu magana baza kuhafatira imiti baturutse mu byaro bibikikije benshi muri bo bahabwa umuti wa hydroxuria ugabanya ibihe by'uburibwe bukabije n'izindi ngorane Before he was two years back, mbere y'uko yuzuza imyaka ibiri yararwaraga ariko ntitumenye indwara arwaye twayimenyeye ituturu ubwo yari afite imyaka ibiri hanyuma kuva ubwo dutangira urugamba rwo kumwitaho kugeza n'ubu umwe mu barwayi muganga beso yitaho ni elungati john ku myaka makumyabiri n'itatu ukigaragara nk'umwana kubera igwingira mu mikurire Previously, like maybe five years from now, uh, families would have navuga ko ari umuti children w'agatangaza kubera ko wahinduye uburyo twita ku bana barwaye sikoseri because they twari thought twarashobewe that child would die.
ugakurikirana umwana hanyuma yagera ku myaka nka cumi n'ibiri agatangira kujya arwaragurika cyane ku buryo nawe ubwawe watangiraga kubabara rero iryo hungabana ryose ubu hydroxyurea yarivanyeho yorohereza rwose ubuzima bw'aba barwayi indwara ya sikoseri ishobora kugwingiza imikurire mu gihagararo yiganje mu turere dukunze kwibasirwa na malariya cyane cyane muri afurika no mu buhinde ishami rya loni ryita ku buzima oms rigereranya ko indwara ya sikoseri muri bimwe mu bice bya uganda ihiganje ku kigero kiri hejuru kugera ku ijanisha rya mirongo ine na gatanu ku ijana
mu gushaka gusobanukirwa byinshi ku ndwara y'insoro zitukura z'amaraso twaganiriye na muganga hajare maman nasir inzobere mu buzima rusange ya buja muri nigeria ibi ni byo avuga ku bwiganze n'imicungire y'iyi ndwara muri afurika
sickle cell disease is um, an inherited blood disorder where there is a defect in the hemoglobin first of all um, oxygen is needed for our body to function properly and
Sickle cell ni indwara y'amaraso y'uruhererekane mu miryango aho haba hari inenge mu nyubaka mubiri ya hemoglobine mbere na mbere umwuka mwiza wa ogisijene uba ukeneye kugira ngo umubiri wacu ubashe gukora neza hemoglobine rero niyo modoka itwara iyo ogisijene mu mubiri iyo hari iyo nenge muri hemoglobine ituma umwuka wa ogisijene utagera hose mu mubiri ibyo bigatera umubiri kugira ibibazo mbere na mbere rero iyi hemoglobine niyo ituma amaraso agira umumaro mu mubiri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara niyo ifite umugoboro munini w'indwara ya sayikoseli ku mugabane wa afurika kandi nigeria niyo ifite umubare munini w'abarwayi b'iyi ndwara ku isi hose aho buri mwaka abana bari hagati y'ibihumbi ijana na mirongo itanu na magana abiri bavukana indwara ya sayikoseli icyo ibyo bivuze ku mubiri ni uko insoro z'amaraso ubusanzwe insoro zitukura z'amaraso zikoze nk'uruziga kandi zirorohereye ku buryo amaraso abasha gutembera mu mubiri nta nkomyi agakora umurimo wayo ariko ku ndwara ya sayikoseli ikibaho ni uko insoro z'amaraso zigenda zigakomera zikamatira aho kugira ngo zigumane ya shusho y'uruziga isanzwe y'insoro zitukura z'amaraso ziriheta zigafata ishusho y'umuhoro cyangwa se iy'igisate cy'ukwezi ari naho havuye inyito ya psychosel disease bitewe n'iyo shusho rero insoro z'amaraso zimeneka byoroshye ubusanzwe uburame bw'urusoro rutukura rw'amaraso ruzima ni iminsi ijana na makumyabiri ruri mu mubiri ariko ku rwamaze gufatwa n'indwara ya psychosel rumara hagati y'iminsi cumi na makumyabiri izo nsoro zarwaye rero zishwanyagurika byoroshye zigafunga imitsi y'amaraso ibitera ibibazo byinshi mu mubiri nk'iyangirika ry'ingingo zo mu mubiri ingingo zikunze kugerwaho n'izo ngaruka ni umwijima impyiko urwagashya ndetse rimwe na rimwe n'amaso uburyo bw'imivurire buratandukanye ubusanzwe ni ukugabanya uburibwe nk'uko nabivuze mbere abayirwaye baca mu buribwe bukabije kugabanya uburibwe rero nicyo kibanza kuri ubu hari ubuvuzi bwa burundu ndetse ni nabwo rukumbi bubasha gukiza birambye indwara ya sayikoseli ubwo nabwo nibyo abantu bazi nko guterwamo umusokoro ubundi buvuzi bwose bwo kugabanya uburibwe antibiyotike inkingo kongererwa amaraso ibyo byose biri mu buryo bwo kuvura indwara ya sayikoseli kandi buraboneka ariko ikigoranye cyane ni ubu bwo guhindurirwa umusokoro kubera ko burahenze cyane kandi busaba ubumenyi buhambaye n'ibikorwa remezo bifatika ibikorwa remezo biboneye bigomba gushyirwaho ku buryo niyo haba hari urwaye ashobora guhita avurwa inyigisho n'ubukangurambaga nabyo bikeneye kongerwamo ingufu kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa n'iyi ndwara ari nako bashishikarizwa kwipimisha ngo bamenye uko bahagaze
mariyama endimi ni umubyeyi w'umunyanijeriya-kazi ubarizwa mu bwongereza wavukanye indwara y'insoro zitukura z'amaraso mu gukurana iyi ndwara yahuye n'ingorane nyinshi z'ubuzima aradusangiza ibyo yanyuzemo muri ubu burwayi n'icyo bimusaba buri munsi ngo abeho ubuzima butanga umusaruro Sickle cell is a, a, quite a common illness that affects, according to the Sickle Cell Society, one in four.
Indwara ya sickle cell nk'uko bitangazwa n'umuryango Sickle Cell Society ni indwara ikunze kugaragara cyane aho umwe ku batuye Afurika y'Uburengerazuba bane aba ari uyirwaye n'umwe ku birabura icumi bo mu karere ka Karayibe akaba ayirwaye kuri nge ingiraho ingaruka mu byo nkora byose umunsi ku wundi reka tuvuge ko umubiri w'umuntu muzima utarwaye ukora ku bushobozi bw'ijana ku ijana buri munsi uwanjye ushobora kuba ari mirongo itanu ku ijana nanirwa vuba cyane mpora mu buribwe bukabije ariko byanteye kurushaho kwihangana kandi numvira umubiri wanjye nkafata akanya nkaruhuka mu byo nkora nanirwa vuba cyane nk'uko nawe ubyumva bisaba rero ko nkora ku muvuduko muto umunsi wose n'icyumweru cyose ingorane ikomeye cyane yo kubana n'indwara ya sikoseri ni uko yihishira cyane nshingiye ku byo nyuramo ntabwo ingaragaraho abantu benshi iyo bandebye ntibahita babimenya ko ingiraho ingaruka buri munsi nkasanga rero kugera ku rwego abandi bantu babasha kukumva ubu ari byo mbona bigoye cyane ikiganiro cyacu cya none ni aha tugisoreje ku yandi makuru y'ubuzima inama zagufasha kumererwa neza n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi gumana n'ijwi ry'amerika urubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyacu vewa akadomo komu
ni saa kumi n'ebyiri n'iminota makumyabiri ku isaha yo mu rwanda no mu burundi isaha ya kombo tagisi
kombo tagisi kombo tagisi kombo tagisi mugiye gutega amatwi kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo tagisi tagisi ya grand lac
mbega urugendo rurerure eh fefe wegere ku ruhande gatoya ndashaka guhita njya ku murongo wo kuzurisha ibyangombwa mu bantu rugamba bariyeri hano aho rwose ndashaka kwambuka umupaka vuba ngaho nyishyura vuba vuba niba wihuta wa madamu cyarakinziye madamu wamwihorere urumva bisobanutse ukuntu umuntu ashobora gusinzira inzira yose reka si ukugona sinakubwira jya gufungura unyihera ibikapu byanjye nigende ega nawe nawe agomba kujya hariya ku mupaka kuzuza ibyangombwa byiwe urumva madamu kanguka tuhahageze
ubushuhe yo wari wasinziriye
shefu urakunze kumbyura sha ingenda kurihe mbega agasakoshi kanjye kari hehe agaporutemone kanjye kari raba ko niba tekagudda wansi w'entebe neza neza reba neza nkaho mu ntebe y'entebe aho ariko shefu reka nkubaze urampa igikapu cyanjye cyangwa ntabwo uza urimo kunyereza abantu mushingana nta gaporutemone ntorengaho onye wari wicaye njye uri kubwira ego niwe ndiko ndabarira ariko se mada njye ndi umurinzi w'ibintu byawe urareba ugasanga ngewe ari ngewe ushinzwe kugucunga ibikapu by'abagore b'abanebwe ariko rero numvaga yakubazaga mbaza mbaza iki sinzi impamvu ku cyo umusubize nabi aya rwose ariko se muri shofo ibi bintu byagutungura ku muntu w'umugore noneho w'umunyarusangikazi atu je ico nzi cose nuko portemone nayinjiranye kuko nanakuyemo ibipapuro vyanje vy'inzira reka nkuyambe ko ndabo bategude wansi w'entebe kugira ngo ngufashe tu urakoze inshuti yanje none ko ntayibona no munsi y'intebe urabona ko atana kimwe kiriya ndaba numva siyo mpamvu mpora mvuga ko nta mugore ukwiye kwizerwa ngo bamushinga imirimo ikomeye abagore mwese muri indangare nta n'ikintu mwitaho ngo mugihe n'agaciro noneho ku banyarusange byabageraho mwebwe
none se gwe sebo kubera ko uriyo mugabo uri umunyamuhumuro kutaha ibintu wumva ko we ntabwo byakubaho se mva nkubwira icyo nkubwira ngewe ntibibaho ntibizigera bibaho ko abagore bareshya n'abagabo icyo ni icyambere ubanza ukimenye jame umugore azahora ari inyuma y'umugabo ni ku isi yubatse ariko twayisanze ariko tuzayisiga hari umugabo mwari mwabona ugira ubugoryi nk'ubwo nabonanye uno mugore nk'ibyo utweretse wowe ariko ubundi ndatana igihe cyanjye rwose ndirwa njye impaka n'injiji y'umugore itazi kwita ku masakoshi yayo washibora akire igikapu cyawe wa mugabo we mpereza hano ngaho nyishyura wigendere yari yananyibagije nza guha amafaranga yawe yose shafi ntibishoboka ubade kimusajya uzi ko nanjye mbuze kofi yanjye ngo
menya hari umuntu watwibye pe data we yirihera
yadatawe imana ishimwe akanje ndagatoye urabibonye mada maya bani wakabonye nibyo se gaka nibutse ko nari nakanyegeje nisakoshi imbere ye kugira ngo sindagate wow nari ndabizi neza yuko nshobora kukibagira nka kajugunya ni biza cyane kandi birashimisha kabisa niba wakabonye birashimisha kubera nari nsinziriye sinacenda byibuka ubwo nyine ingana nakabitse reka bitubaho niwe wari ufite ubunebwe bwinshi cyane
amafaranga yawe nibaza ko akwiye kandi umbabarire ko nagutebeje
none se ngiye kofi yanjye ko ntayo ndimo kubona undabigenza gute
nawe kikutuse ko musajya
ndishyura iki koko
naho ntari nkwiye gutwenga muga biratwengeje tubivugisha ukuri uraza amajambo uhejeje kumvikanya ayandi ava ko aja ku yayandi uri kuvuga abagore gusa cyane cyane abi rusange ubu ni ukuvuga yuko umugabo w'imuhumuro nawe biramushikiye kibirengeye kizima
uyu mumama ari mukuri kose wifashe hano ngo abagore ni indangare ngo bazahora inyuma y'abagabo gusa urumva noneho ninde ndangare ninde ataye kofi ahubwo nyishyura kandi ujye uhindura iyo myumvire ufite ku bagore wa mugabo we cyangwa ni imiteka imitwe mpereza amafaranga yanjye cyangwa uri mu guteka imitwe hano udashaka kunyishyura kuko nta mafaranga mfite ngo ki n'amafaranga ufite nyishyura
cyari ikiganiro kombo takisi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo takisi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
nabibabwiraga mu ngingo nkuru mu burundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yashyize ku mugaragaro amatsinda y'abantu ahanganye nabo yatunze kandi agatoki bamwe mu barundi batuma lisansi itagera mu gihugu ku rwego ruteganijwe inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tirive ndayishimiye ku munsi ugira kabiri w'igikoranire ciswe gushimira imana ku myaka ine perezida evariste ndayishimiye amaze ku butegetsi kiriko kirabera inyabihanga mu ntara ya mwaro umukuru w'igihugu c'u burundi yongeye guhanura indongozi ku vyerekeye ubutunzi perezida ndayishimiye avuga ko mu gihe leta y'u burundi ikora utwigoro kugira ngo ntihagire ibidandazwa vya nkenerwa bibura mu gihugu haracari bamwe mu ndongozi bamenyereye kunguka vyinshi badakoze babuze ibidandazwa harimo n'ibitoro ko bitokwinjira babeshe ko intwaro igomba ikombogwe yagize ati ibidandazwa bya nkenerwa ntibibuze kubera ubukene bw'amafaranga mvamakungu mu burundi ikibuze ni umutima wo gukunda igihugu ugashira imbere inyungu zawe perezida ndayishimiye asigura ko hari indongozi mu gihugu zibesha bigatuma haba abanyamitahe badashikana ibidandazwa bya nkenerwa mu gihugu jewe ntabwo gutwara ibihangwa mwandagije mwebwe nyene nabonye ibintu byinshi muri mbere nabonye ni uko barundi biyorobeka barundi turiyorobeka ibyo tuvuga ibyo dukora niyumvira none twakora iki kugira ngo tuve muri ubwo bwiyorobeko avuga kandi ko mu byo amaze kwibonera muri iyo myaka ine n'abarundi bigira intore mu maso yiwe ariko kandi mu bikorwa byabo bagwanya iterambere ry'igihugu perezida evariste ndayishimiye anavuga kandi ko amaze gutahura ko abarundi bashaka kujya batarushe yatanze akarorero ku barundi bamwe bamwe baja ku masoko ataco bashoye bagategera abashoye ibyo babiriye akuya bakabarahira ko ico bazanye batakidandaza aho yatanze akarorero ku borozi b'inka n'abazigurira bakoresha mu masoko batuma ibintu bizimba ku isoko hariho abaciye bagira ubundi bwenge n'ababonye nabo nyene aho hari umugabo atondana inkoni ku isoko ashoye inka atazi iyo yororewe we woroye inka warushe uyahirira ugize ngo urashoye akakwagira kushika mu isoko ngo nivyo nshobora inka yayigurisha ibihumbi amajana atandatu bakagukubita ibihumbi amajana ane agatwara ibihumbi amajana abiri umukuru w'igihugu yerekanye ko mu bindi bizingamitse ubutunzi bw'igihugu hari indongozi zishyira imbere inyungu zabo zikibagira iz'igihugu aho havugwa abagwizatunga n'indongozi ziboheye amaboko imugonga igihugu bakoresheje ikinyoma avuga ko bamwe bakoreshwa na banki igihugu bashaka ko mu burundi hatera ukugarariza ubutegetsi kuko kubona hatera igihe hakaboneka umuntu ashobora kuvuga kuvuga ngo ntimuzane igitoro i burundi hagira habikunde akagenda akabuza abantu ngo nimutange dokima y'ubwato burimwo igitoro umurundi akandika ikete ati nawe muzana icyo gitoro uburundi ntibushoboye gukirira butoriha ugasanga ni ndongozi abivuze ukabona umuntu ubwato bataguye kuvomamo igitoro akandika ikete ati kura kubwo bwato i burundi no byarabaye yatanze urugero rw'abagwizatunga bamenye ko hari umwe muri bo yahawe amafaranga mvamakungu aje kuzana ibitoro baca baja hamwe bamuha ayo yocungutse ko kugira ngo areke kuja kukizana urakoze tiyerive ndayishimiye ni hano turangirije amakuru yo kuri uyu mugoroba mwakoze kudutega amatwi mukomeze gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika umugoroba mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana